radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye nyuma y'imyaka makumyabiri n'ibiri binyuze mu kiganiro agasoro kaburaga manizabayo elizabeth yahuye n'umuryango we kuri iki cyumweru
kubera tumubonye twari twaramubuze uyu ntabwo twari tukimutekereza mu buzima bwacu mubyeyi none muramutuzaniye ariko imana igumye ibaha umugisha muri repubulika ya demokarasi ya kongo umuryango wa lazare sebitereko wari umuyobozi wa kaminuza ya minembwe urasaba ko arekurwa kubera ko afunze kandi ni umusivire kandi na dosiye yiwe ifitwe na gisirikare ibyo bintu ntabwo tubyumva mu by'ukuri alex kirayi umuvandimwe wa lazare sebitereko ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na geoffrey mutagoma muri nigeria ubutegetsi bwatangiye guha bamwe mu rubyiruko akazi mu bigo by'igihugu bicukura peteroli abandi bagahabwa amafaranga abarirwa muri za miliyari z'amanayira akoreshwa muri icyo gihugu ni mu rwego rwo kugerageza gukumira imyigaragambyo urubyiruko rwateganyaga gukora muri icyo gihugu cyose rwamagana imiyoborere mibi n'ubuzima buhenze muri nigeria imirimbanyi zo muri iki gihugu zimaze iminsi zishaka kwigana ibikomeje kuba mu bihugu bya afurika y'uburasirazuba aho imyigaragambyo iyobowe n'urubyiruko yajegeje ubutegetsi muri kenya igatuma ubwo muri uganda bufata ibyemezo bikaze ikigo cya leta gicukura kigatunganya peteroli muri nigeria kimaze imyaka irindwi kihanangirije abashaka akazi kutazashukwa n'ubutumwa ubwo ari bwo bwose bwamamaza akazi bikitiriwe kuri wa gatanu ku nshuro ya mbere mu myaka icumi ishize cyasohoye itangazo ku rubuga mpuzambaga rwa X kivuga ko gifite imyanya y'akazi mu gihugu hose umuvugizi w'icyo kigo yavuze ko cyahise cyakira inyandiko zitabarika zisaba akazi zinyuze ku rubuga rwacyo rwa interinete minisiteri y'urubyiruko muri nigeria yongeye gushyiraho ikigega cyo gushyigikira iterambere ry'urubyiruko ishyiramo miliyari ijana na cumi z'amafaranga akoreshwa muri iki gihugu ayuhangana n'amadolari y'amerika miliyoni mirongo irindwi iki kigega cyari cyatangajwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kigamije gutanga igishoro ku rubyiruko rushaka kwihangira imirimo mu kwezi kwa gatanu leta yari yatangaje ko izongera kubyutsa iki kigega cyari kitagikora ariko ntiyari yatangaje igihe bizakorerwa ku wa kabiri abadepite bo muri nigeria batoye itegeko ryemeza umushahara mfatizo wikubye kabiri w'umukozi uhembwa make kurusha abandi yahabwaga ku kwezi abanyanigeriya barategura imyigaragambyo iteganyijwe mu cyumweru gitaha aho bazaba bamagana ubuzima buhenze no guta agaciro kw'ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu rigeze kuri mirongo itatu na kane n'ibice bibiri ku ijana mu myaka makumyabiri n'umunani ishize abanyamadini abatwari gakondo n'abandi bavuga ari kijyana muri nigeria bakomeje kwinginga urubyiruko barubuza kujya mu myigaragambyo iteganijwe kuva tariki ya mbere ukwezi gutaha baratinya ko imyigaragambyo yaba imeze nk'iy'urubyiruko rukora muri kenya yarushaho kuzahaza ubukungu bwa nigeria
washington ijwi ry'amerika indege zitagira abapilote zikekwa kuba ari iz'igisirikare cya Ukraine zarashe ibigega bya peteroli mu karere ka Kursk mu Burusiya byatangajwe n'umutegetsi wo mu Burusiya kuri iki cyumweru kuri murandasi hasohotse amashusho yerekana ibirimo iby'umuriro bizamuka mu kirere mu masaha ya mu gitondo guverineri w'intara ya Kursk Alexei Smirnov yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ibigega bitatu bya lisansi byafashwe n'inkongi y'umuriro iturutse ku gisasu cyarashwe n'indege zo mu bwoko bwa drone yavuze ko abazimya umuriro bashoboye guhita bazimya ikigega cya mbere bari bagikomeje kugerageza kuzimya ibindi bibiri igihe yandikaga ubwo butumwa Smirnov yavuze ko abantu mirongo inani na babiri n'ibikoresho mirongo itatu na bibiri bizimya umuriro byari byifashishijwe kuzimya iyo nkongi yavuze ko icyo gitero kandi cyangije amazu atuwemo muri ako karere minisiteri y'ingabo y'uburusiya yavuze ko yashoboye guhanura ebyiri muri izo ndege zo mu bwoko bwa drone zari zagabye igitero mu karere ka Kursk gahana imbibe na Ukraine Ukraine ifata ibikorwa remezo bya peteroli nk'intego yemewe kugabwaho igitero mu rwego rwa gisirikare bityo ikaba yaratangiye kugaba ibitero nk'ibi mu Burusiya mu ntangiriro z'uyu mwaka ikoresha indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone zirasa kure ku ntego ziri imbere mu gihugu ikinyamakuru Ukrainska Pravda cyandikirwa muri Ukraine ejo cyatangaje ko Ukraine idasiba kugaba ibitero ku nganda ziyungurura peteroli n'ibigo bya gisirikare mu Burusiya cyavuze ko imwe mu ndege zayo zo mu bwoko bwa drone iheruka kurasa ku kigo kiyungura peteroli mu karere ka ryazan mu burusiya
urakoze Geoffrey mutagoma mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nyuma y'imyaka makumyabiri n'ibiri binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga manizabayo elizabeth yahuye n'umuryango we kuri icyo cyumweru ijwi ry'amerika yaramuherekeje avuka mu mudugudu wa kaganza akagari ka remera mu murenge wa boneza mu karere ka rutsiro mu burengerazuba bw'u rwanda erike bagira ubusa ari rutsiro aracyadutegurira inkuru ndende dore umusogonzi
ndanezerewe cyane ndishimye ntabwo navuga ngo ni buri ku kigero kirarenze icyo numva natekereza ngiye kuvuga ndishimye cyane kuba mbonye umuryango wanjye abavandimwe kuba ndi kureba mama wanjye nzi ko ashaje ariko nabonye akiri inkumi nkanjye ahangaha aracyari agakubi ndishimye cyane nyine kuba ngarutse mu muryango wanjye nyine nicyo kintu kinshimishije cyane ngewe nitwa mukantwari daforoza ubwo ngewe nkaba ndi umukecuru mfite imyaka mirongo irindwi n'itandatu mirongo itandatu n'irindwi ku mutima wanjye ukuntu niyumva mbese ibineza neza rwose ni byinshi mbese mberetse ku mutima wanjye ukuntu hakeye imana yonyine gusa niyo ibizi kandi namwe mwenyine uko mbareba gutya mukaba mumunshyikirije mumunzaniye mfite n'inka nazamenya ahantu muri nka yibaha nkayibagabira pe imirimo mukoze imana izayibahembere naho ubundi mbese ndi kumva byinshi biri ku mutima wanjye nta n'icyo navuga ndi kumva ntavuga ngo nsobanure menye n'icyo navuga n'icyo nareka twari dutegereje abashyitsi nabo wagendanye nabo mu nzira wemeye ko bashyikana amahoro izina ryawe rihabwa icyubahiro ngwino ubane natwe muri gahunda zose ziri hano turanezerewe mu mutima bidasanzwe kubwo umwana twari twarabuze tukaba twongeye kumubona ari mukuru angana atya izina ryawe rihabwa icyubahiro ibyo byose wabikoreye kwiyubahisha ngwino ubane natwe muri gahunda zose mu izina rya yesu
ni nko kubonekerwa
tubonye yezu wa kabiri ni ukuri
ute tubonye yezu wa kabiri ni ukuri kubera iki twari twaramubuze uriya mwana wacu none urabigereranya na yezu wa kabiri ni yezu wa kabiri tubonye kubera twari twaramubuze imyaka twamubuze mana yanjye yezu utabara amahanga y'ijuru n'isi gumya utuyoborere aba- umuryango wacu uyu mwana uzabayo uyu mwana wanjye nyina ni mubyara wanjye ariko njye nkaba mbashimye nk'abantu bize nk'abantu beretswe n'imana ibintu mukoze imana izabibahembere gupfa no gukira muzabyere ku muti no ku mututsi imana rwose ishimwe kandi imana nyihaye icyubahiro mureke tugende turi gukereza abantu reka murakaza nere kubakereza uti uti iki muzehe reka nere kubakereza bagere mu rugo
uti imana ihabwa icyubahiro kubera iki kubera tumubonye twari twaramubuze uyu ntago twari tukimu- tukimutekereza mu buzima bwacu mubyeyi none muramutuzaniye ariko imana igumye ibahe- ibahe umugisha Mm.
bazagira ubutunzi bwuzuye umva muzahahe muronke murakoze n'abandi bazaza bazaza kube kube kube nimufatanye n'imana irakoze irakoze ihabwe icyubahiro namwe ibahe umugisha mutuzaniye umuryango twari twarabuze imana ibahe umugisha ubundi izina ryanjye nitwa kisitofe hakizimana mu buzima busanzwe banzi ku izina bita mpambaye iminsi iwanjye ni hano no- nkora nkora akazi mupfana iki uyu mwana mwari mwarabuze uyu mwana wacu ni umuryango pe inkuru irambuye murayumva mu makuru yacu ataha muri repubulika ya demokarasi ya kongo abo mu muryango wa lazare sebitereko wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya minembwe mu karere ka minembwe muri kivu y'epfo urasaba ko yarekurwa umuryango w'uyu mugabo watawe muri yombi umwaka ushize n'inzego za gisirikare muri kongo uvuga ko kugeza ubu ntacyo aregwa cyangwa ngo agezwe imbere y'ubutabera mugenzi wacu jofre mutagoma yavuganye na alex kirayi umuvandimwe wa lazare sebitereko abanza kumubaza uko lazare sebitereko yatawe muri yombi yafashwe tariki makumyabiri n'icyenda mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize mu by'ukuri nta birego nta n'ikibazo yari afite ni umuntu wakorera ahantu hitwa minembwe yari regiteri wa iniverisite ya minembwe ni nawe wayitangije ifite ibikorwa byinshi cyane hariya mu misozi miremire hanyuma icyo gihe baramufata hanyuma baza kumurekura bukeye bongera baramufata yafashwe na serivisi za gisirikare kandi we ni n'umusivire rero nkiyaza kugira n'ikibazo kijyanye n'ibibazo by'abasivile cyangwa ubutasi bwa gisivile anere niyo yari kumufata hanyuma bahise bamutwara ikinshasa asa n'ushimuswe nicyo gihe twamuherukiye bamujyana ahantu hitwa ngo ni demiya ni purizo ifunga abantu b'abasoda cyangwa abareberi icyo gihe yagize amezi ane tutazi ahantu ari twari tuzi wenda ko yapfuye kuko hariya bica abantu gutyo tuza kumenya ko bamukuye muri demiya ariko nanone bamujyanye makara muri purizo santarare muri icyo gihe yari demiya yabaye ahantu mu cyumba nta gusohoka ntabwo yabona umucyo rimwe na rimwe ntabwo baryaga ndetse aranarwara banga no kumuha n'imiti aho afungiye muri iki gihe se mushobora kumusura no kumubona kugira ngo abe yabanababwira uko ubuzima bwe bwifashe ubu turashobora kumusura ariko nyine biba bigoye murazi muri kongo mutanga ruswa ariko nyine turashobora kumusura tukamubona ariko bamwangiye kujya kwivuza kuko n'umuntu wenda wakagombye kujya kwivuza yagize ayo mezi ane ativuza ararwara ndetse yatakaje ibiro birenga mirongo itatu urumva ko ari umuntu ugomba kubonana n'umudogiteri bakamupima kugira ngo wenda bamuvure ariko ntabwo bamwemerera ntabwo bamuha na liberite provisoire kugira ngo wenda yivuze kumubona iyo turamubona ikindi ntabwo bamuha nyine ibyo birego ngo abimenye niba bagira ubucamanza kugira ngo bamurege ntabwo ntibabimuha so rero tukibaza kubera ko afunze kandi ni umusivire kandi na dosiye yiwe ifitwe na gisirikare ibyo bintu ntabwo tubyumva mu by'ukuri none ijambo mubwira ubutegetsi bwa kongo cyangwa umuryango mpuzamahanga kuri icyo kibazo ni irihe ijambo twasaba ni uko bamufungura ubu nyine bidatinze kuko ntacyo azira kandi niba hari ikintu azira ni umusivire bakizana ibirego babizana ibirego kugira ngo ibyo birego wenda babikurikirana ariko nta na kintu na kimwe bakora dushaka ko bamufungura kuko n'inzirakarengane kimwe n'abandi bose bagenda bafungwa kubera ubwoko bwabo gusa ariko nta kintu na kimwe afungiye twebwe ibyo dushaka ni uko bamurekura agasanga umuryango wiwe ikintu nge nakongeraho ni uko hari abantu benshi bameze nka razaro bafunze bazira akarengane kandi abenshi bamaze gupfira muri purizo kubera ubwoko bwabo rero ibyo turasaba ko leta yafungura abo bantu yafungura na razaro ndetse kugira niba bashaka ubumwe bw'igihugu cya kongo twese tugomba kuba mu gihugu cyacu twumva ko tumeze kimwe nk'abandi banyagihugu nta nta discrimination ihari kubera ubwoko alex kirayi umuvandimwe wa lazare sebitereko avugana na geoffrey mutagoma abanyamategeko bunganira munyapolitiki victoire ingabire utavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda basohoye itangazo mu cyumweru gishize itangazo rinenga amagambo perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame aheruka kumuvugaho muri iri tangazo barasaba perezida kagame guha ingabire uburenganzira uburenganzira bwo gukora politiki guca intege no kwamagana ibishobora kumuhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ye muri rubanda no kumurindira umutekano mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na madame Victoire Ingabire umuhoza abanza kumubaza niba ari we wasabye abunganizi be kwandika iri tangazo nibyo bibwirije barakora kuko banyunganira mu mategeko ariko bahangayikishijwe n'umutekano wanjye kuko kuba nabasaba ngo banganize amategeko bakurikirana akantu kose kambayeho akantu kose kavuzweho uzi ko dufite urubanza buri rukiko rwa afurika burasirazuba ubwo rero utuntu twose bagenda bakusanya kuko barimo barashaka ibimenyetso byose tuzakoresha mu gihe cy'urubanza ubwo rero niyo mpamvu babonye izo nyandiko birabahangayikisha banambaza niba bafite ubwoba ndababwira nti bo hari ibintu birimo bivugwa hati mu gihe cya kampanye abantu bavuga ibyo bashatse kubura amatora bizarangira ariko nyuma y'amatora habaye abantu benshi bakomeza kugenda bavuga amagambo mabi bagira impungenge bavuga ati ibi bintu tugomba kubyamagana ubuyobozi bw'igihugu tukabasaba kugakurindira umutekano nabashimiye rero kimwe n'uko nashimiye abandi banyarwanda bose hirya no hino bakomeje kunyereka ko turi kumwe muri ibi bihe bisa nk'aho ndimo gukorerwa itotezwa kwandika ruriya rwandiko babishingiye ku ki n'iyihe mbarutso yabyo ntekereza ko hari ikintu bagarutseho kigaragaza ko nyuma y'uko perezida avuze ariya magambo hari abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane ko bimwe bivuze ari kumwe n'abo bantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga bibwiye ngo abahaye uburenganzira bwo kunyadukira no kunsebya no kunkuka kugeza aho bavuga bati uriya muntu ahubwo uwamurasa ntekereza ko aho niho hari n'ikibazo nicyo cyane abateye impungenge bakavuga bati yaravuze n'ibyo ariko amaze kuvuga hari abandi bibwiye ko ari nk'uburenganzira abahaye icyo rero ni nacyo ntekereza bavuga banjye nacyo bavuzeho abantu bagomba kumva perezida wa repubulika afite ibyo yavuze ariko abandi nabo bagomba kumenya ko hari amategeko gusebanya ubwabyo ni mu mategeko mu rwanda ni icyaha gukangisha umuntu kumwica cyangwa gushyiramo ibindi bikangisho ni ibyaha bihanwa n'amategeko hano muri uru rwanda rwacu nuko ntekereza ko abantu barimo babikora bibwira ngo bahawe inzira n'uburenganzira bwo kunuka no kuguruka mu byondo bitegura ko bashobora guhura n'ikibazo cy'amategeko ni urwandiko rurimo amagambo mu by'ukuri adasaba asa nk'aho ategeka kuba ari amagambo ameze gutyo murabona mufite icyizere cy'iko ibyo basaba bashobora kubibona nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyepolitike ziratandukanye bo barakora ku itegeko bashingiye itegeko baravugisha itegeko kandi itegeko rivuga rivuga amagambo nyine ategeka ntabwo rivuga amagambo asaba ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine ndi umunyapolitike ndetse iriyo mvugo nakoresha icyo nizera icyo basaba bavuga bati twizere ko umutekano wa ingabire uzagira kandi ntabwo umutekano w'abanyarwanda bose abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite n'umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora nanjye ndi muri mu banyarwanda ntabwo nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi banyarwanda ari nako bugomba no kurinda umutekano wanjye niyo mpamvu ngenda numva ntahangayitse rwose uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba nta ubwoba mfite nta n'impamvu mbona yo kugira ubwoba ndi mu gihugu cyanjye ndi mu gihugu ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro ibitekerezo byubaka igihugu cyacu nziza gusaba ari abayobozi ari n'abanyarwanda bayoborwa muri rusange twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu bihuza abanyarwanda bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye icyo nifuza ni nacyo saba ni nacyo mparanira ingingo ya cumi na gatanu y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma barasaba ibintu bitatu uburenganzira ku bikorwa bya politike guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda no kwizeza umutekano n'icyo ubura cyane muri ibi icyo mbura cyane ni uburenganzira bwo gukora politike ntekereza ko batabisaba perezida kagame nk'umuntu ku giti cye ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira ku munyarwanda wese ushaka gukora politiki yayikora nta kintu kimubangamiye naho ntekereza ko batamusaba ku giti cyangwa bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga icya kabiri ni nawe muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano kandi izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano waba uri umunyarwanda ntekereza ko ariyo mpamvu bamusabye batamusaba ku giti cyangwa bamusaba nk'uhagarariye nyine izo nzego z'umutekano kuri ibyo rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga madame victoire ingabire perezidante w'ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa gukorera mu rwanda reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika yego murakoze namwe
bakunze baradijwe igihe amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya wa siporo ikipe y'urunani mu burundi yarangije igice cya mbere cy'irushanwa muri basketball iri mu mwanya wa mbere desire hatunga imana kuri uno wa gatandatu niho ihiganwa rya basketball mu burundi ryasoze igice cya mbere n'ihiganwa ryatanguye abakunzi b'urwo rukino barinyotewe cyane ibyatumye bitabira ku bwinshi buri rukino ikindi cyatumye abarorezi bitaba ku bwinshi n'ingufu zakoreshejwe n'abarongoye imigwi baguze abakinnyi beza cyane umugwi w'urunani niwo wasozera icyo gice cya mbere uri mu kibanza cya mbere udasinzwe uwo mugwi ukundwa cyane mu burundi warerekanye ko wikomeje ibyagaragariye no mu mwimbu elvis hakizimana yakiniye uwo mugwi w'urunani awubera kizigenza akina n'umugwi w'igihugu niwe muri kino gihe awumenyereza yabwiye ijwi rya amerika ko akabirya katumye bafata ikibanza cya mbere ari urunani rurangwa muri uwo mugwi intsinzi dufise uno munsi ni igikorwa cya bose twarubatse umugwi turiramforosa mu kurondera abandi bakinnyi nabo usanzwe dufise turi abantu tuba duhobahoba aho dukeneye turagerageza kuhashyira ingufu hama turakeya kohezo ya groupe kubera nico kintu ca mbere gituma umugwi ushobora gutsinda ni ikintu kidasanzwe kandi si ikintu coroshe hakaba ambiance muri vestiaire abakinyi bakiyumvanamwo bakaryoherwa kumva ko bariko bararyoherwa mu kazi kabo ni kimwe nk'igisoda umengo ni ibihano mugabo twe turagerageza gukina iyo ambiance ikahaguma uwo mumenyereza amenyesha ko intumbero y'urunani ari ugusoza ihiganwa ari aba mbere bagaserukira igihugu byiza by'abantu kugira babishike ko asaba abakunzi babo kubaba hafi mu bihe byiza na cyane cyane mu ngorane ko uravye ingene umugwi yubatse urabona yuko hariho inguvu zo gushaka kuja muri bare nta kibazo na kimwe dushobora kuvuga yuko dufise gushika ino saha turacako turiyubaka turiko turakora kandi ndazi yuko uko tugenda intambwe ku yindi uko namanda bivuga match imwe ku yindi tukagenda fazi imwe ku yindi na playoff niko tuzobikora kugira ngo dushobore kuba qualifié muri bare nizera yuko bizogenda neza amagara adukundiye abakinnyi bose bameze neza nkabona ko dufite ekipe nziza mbere n'ivyashoboka murazi ko na playoff murashobora kwiranforsa turashobora kuzobikora naho nyene umugwi ukaguma wiyubaka dushaka kwiyubaka ku buryo tuzosohora umugwi ukomeye ushobora kuduha intsinzi ya nyuma ariyo yo guserukira igihugu iryo higanwa ry'uburundi ryatanguye uburundi buri mu bihano bwafatiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'urukino rwa basketball fiba monde mu nyuma uburundi bwaratezuriwe bituma umwizero uba mwinshi karaveri hacimana arongoye ishyirahamwe rya basketball mu burundi ry'imfatakibanza arashima uno munsi kubona aho urwo rukino rugeze amenyesha ko bagiye gukora ijoro n'umutaga kugira abakunda urwo rukino baronka umunezero imigwi umunani iri muri elite 8 murabona ko nta mugwi ubaho burimo muhereye nko kuri new star tuba tuzi ko ari umugwi wa mbere wama uza uhiganwa cyane n'urunani ariko no munsi urabona ko new star igumana ikibanza cya nyuma urabona ko imigwi yose nka yose yo muri elite 8 yubatse cyane harimo ishaka cyane cyane ku mirwi kugira ngo yose yiganirwe itike ryo kuzoserukira igihugu muri banki ahubwo tubandanye dukomeze aho tugeze uno munsi kugira ngo ejo hirya y'ejo tuduze nivo ibe nini gusumba uno munsi inkino zo gusubiriza ziteganijwe igenekerezo rya cumi z'ukwezi k'umunani zirangiye hazaca hamenyekana imigwi ine izukina inkino za kamarampaka kugira haboneke uzoserukira uburundi mu nkino za bar mu mwaka uheze uburundi muri izo nkino za bar bwari bwaserukiwe n'umugwi wa dinamo ntiwashoboye gusozera izo nkino kuko wanse kwambara impuzu zanditse ko visit rwanda bihuviramwo gutegwa mpaga desiratunga imana kigali ijwi rya amerika mu rwanda umupira w'amaguru amakipe ya APRFC na Rayon Sport hagiye kwitabira imikino ya Simba Day n'umunsi w'igikundiro kigali jean claude munyandinda kuwa gatandatu tariki ya gatatu y'ukwezi kwa munani APRFC izacakirana na Simba Sports Club muri Tanzania mu mukino uzabera i Dar es Salaam. Uyu mukino ugamije gufasha ikipe ya Simba Sports Club kwerekana abakinnyi bayo bashya mu muhango ngarukamwaka witwa Simba Day. Ku ruhande rw'ikipe ya APRFC ni umwanya mwiza wo gutyaza abakinnyi bayo mbere yo gutangira urugamba rwo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere iwayo. Mu gihe Simba Sports Club na APRFC zizaba zirimo kumvana imitsi kuri stade yitiriwe Benjamin Mkapa i Dar es Salaam, kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo Nyamirambo naho bizaba ari ibicika ikipe ya Rayon Sport izaba irimo gukina na Azam FC muri Tanzania muri gahunda ya Rayon Sport Day bakunze kwita umunsi w'igikundiro Rayon Sport kuri uyu munsi mukuru wayo izaboneraho kwereka abafana bayo abakinnyi bashya iherutse gusinyisha barimo Adama Bagayoko Richard Ndayishimiye Omar Nying Omborenga Fitina na Haruna Niyonzima uyu Haruna Niyonzima wari umaze umwaka n'igice mu ikipe ya Al Tawoun yo muri Libya afitiye ubutumwa abantu bashobora kuba bashidikanya ku bushobozi bwe batekereza ko yaba yaramaze gusaza ngewe icyo nabwira abantu icyiza cy'umupira umupira ntabwo bawukinira mu cyumba umupira bawukinira ahantu hagaragara so abantu kuvuga ko nshaje nta nubwo mbyanga kuko nta nubwo naba nshaje ubusa ngewe haruna ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi kuri futuboro buriya futuboro irivugira mu kibuga ariko ibyo bavuga byose ngenda bikunda kubera ko bintera imbaraga bintera imbaraga zo kubapuruva bintera imbaraga zo gukora bintera imbaraga z'ibintu byinshi cyane so ntabwo mbyitaho cyane nta nubwo nabanga buri wese buriya reba buri wese imana yamuhaye ijisho rye mu buryo butandukanye ariko icyo navuga ni uko uh, Rayon Sport abayobozi gufata decision yo kunsinyisha kunzana muri ekipe si uko arinjije gusaza kwanjye maze iyo myaka mbyumva ahubwo keretse niba narakecuru maze imyaka myinshi cyane numva ko nshaje ariko nkikora akazi tunyaruke mu mukino wa basketball ikipe y'igihugu y'abagore irimo kwitegura imikino y'amajonjora y'ibanze mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzerekeza mu gikombe cy'isi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatandatu kizakinirwa mu mujyi wa berlin mu budage nyuma y'imyitozo y'ibyumweru bibiri umutoza w'iyi kipe y'igihugu y'u rwanda yamaze gutangaza urutonde rw'agateganyo rw'abakinnyi cumi na batatu bazifashishwa muri iyi mikino izabera muri beka arena i remera kuva ku itariki ya cumi n'icyenda kugeza ku ya makumyabiri na gatanu mu kwezi gutaha kwa munani kuri uru rutonde turasangaho bera murekatete usanzwe akinira ikipe ya washington state ku gazi yo muri leta zunze ubumwe za amerika bera murekatete yamaze kugera mu rwanda akaba ari kumwe na bagenzi be mu mwiherero abandi bakinnyi bari kuri uru rutonde rw'agateganyo rw'ikipe y'igihugu y'u rwanda ya basketball mu bagore ni asuma uwizeye serine deroy chantal kiyobe charlotte umugwaneza destiny filoxi hope butera joyeuse sifa nicole urwi urwibutso odire tetero sabine mugeni rosine mico myiza na sandra kantore dusoreze mu mukino wo koga aho ejo ku cyumweru kuri hoteli la paris i nyamata mu karere ka bugesera habereye amarushanwa yo koga yahuje amakipe yose yo mu rwanda ayo marushanwa yo mu mpeshyi yateguwe mu rwego rw'igihugu national summer swimming competition yari agamije kuvumbura impano nshya mu mukino wo koga abakinnyi batatu ba mbere muri buri cyiciro bagenewe ibihembo amakipe yose yaserutse kandi yagenewe inkunga y'ibikoresho bizajya bifasha abakinnyi kurushaho kuzamura urwego pamela gira imbabazi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu rwanda ashimangira ko igihe cy'impeshyi ari umwanya mwiza uberanye n'amarushanwa yo koga kuko ari bwo abanyeshuri baba bari mu biruhuko kandi ari bo basanzwe bagira uruhare rukomeye muri uyu mukino jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umwana utagenda agira ngo nyina niwe uvuga umutsima munini umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya mudenderwa mudereri ndakasharishari kashirangabo kamazima kano kuribura ningero utizimba mu kirago nibutse by'amashuri maze mbyumva turabazirikana waho muri hose ku isi idore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kurara